iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro murisanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda muri studio gatanu muri kumwe na oriane tangishaka mu burundi no mu bihugu bitari bike byo muri afurika iyo abubakanye batabashije kuronka ikibondo akenshi umukenyezi niwe usanga ahogwa ico canke yagirizwa ico kibazo yamara nk'uko ubushakashatsi kumwe n'abaganga babinonosoye babishikiriza ubugumba bushobora kuva ku mugore canke ku mugabo mu kiganiro muri isanga c'uyu munsi twatumiye muganga mbonimpa bernard avura ibibazo bijanye n'irondoka mu burundi twatumiye kandi n'umupfasoni eme ndayizeye yagize ikibazo uh, co kutibaruka igihe kirekire cane be n'umugabo wiwe atwiganire intahe yiwe uko babyifashemwo n'impanuro botanga ikaze mushikirize ibibazo n'ibyiyumviro nimero ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndayisubiramo nimero ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ikaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga tubibutse ko ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo ku buzima ku byiyumviro by'abakenyezi n'abigeme ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu oni bijejwe amagara y'abantu ku isi oms bivuga ko ibitigiri by'abantu bafise ikibazo c'ubugumba ku isi bigoye cyane kumenya ni mu gihe bavuga ko ikibazo ico kibazo kiva ku bagabo n'abagore bempi bigatuma bitoroha kumenya urugero rwaco n'ikibitera neza na neza bavuga kandi ko bitoroshe kubera ubushakashatsi busanzwe buhari bwisunga ku bitigiri by'abakenyezi baba bagiye ku mavuriro azwi, azwi kwipimisha imbanyi canke bagiye kwibaruka bonyene oms ivuga kandi ko ubugumba bushikira abagabo n'abagore ku rugero rumwe yamara mu burundi no mu bihugu bitari bike vyo muri afurika bitewe n'imico yaho iyo abubakanye batabashije kuronka umwana akenshi umukenyezi niwe usanga ahogwa ico kibazo yamara nk'uko ubushakashatsi kumwe n'abaganga babinonosoye babishikiriza ukutaronka umwana kububatse bishobora gushikira umugabo cyangwa umugore mu kiganiro muri sangare cy'uyu munsi ni mu kwihweza ibituma haba icyo kibazo twatumiye muganga bernard monimpa avura ibibazo bijyanye n'irondoka mu burundi twatumiye kandi n'umupfasoni eme ndayizeye yagize icyo kibazo cyo kudashobora kwibaruka igihe kirekire cyane yubatse atwiganire aduhe intahe yiwe atubwire uko yabyifashemo be n'umugabo wiwe kandi n'impanuro kumbure yotanga ku bafise icyo kibazo reka tubanze twakire abatumire bacu bempi babiri bari ku mirongo ya telefone mu burundi dr bernard turagushimiye cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe kaze neza mu kiganiro muri isanga
Eh, urakoze neza madamu Oriane yego jewe ndi nitwa dogiteri mbonimpa baronade baronade murantura baronade Mhm.
eh, nkaba ndi umuntu yakurikiranye ibyo byo kwakira ababyeyi eh, nkaba nkora mu bitaro bita twita sezari centre eh, centre ya- ya- ya reproduction Mhm.
yitwa sezari
Mm, murakoze cyane rwose Eh, muganga mbere y'uko turonka madame eme ku murongo wa telefone eh, tubanze kubaza utubazo dukenya kugira ngo dutangure kandi kino ni ikibazo- ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'ij- b'ij- b'ijwi rya amerika nabo nyine baraza guhamagara bashikiriza ibibazo byabo n'ibyiyumviro iki kibazo cyo kudashobora ku- ku- kwibaruka ah, turumva ko kitoroshe ibitigiri ntibyoroshe kuronka ku isi ah, kubera ibibazo bijyanye naco mu burundi hoho hoba hari ibi- ibitigiri dufise canke coba cifashe gute iki kibazo
Eh, nk'uko ubivuze ni ikibazo kigoye ku- kubera ko oh, ibitaro eh, bishobora ku- kubipima si byinshi Eh, ubwa mbere bwo oh, mu burundi nta byigwa birakorwa cyane mugabo oh, ikigwa cyakozwe ari mu porofeseri yitwa sindayivanya niwe yari yabonye yuko ibi byo kwi- kwibaruka bikunda kugora hafi cumi na batanu ku ijana y'abadamu y'aba- y'abagore baza kwivuza Mm, cumi na batanu ku ijana numva ko atari bake na gato none biterwa n'iki n- bi- biterwa n'iki eh, n'iki mu bakenyezi canke duhereye ku bakenyezi biterwa n'iki akenshi
Eh, eh, icyo ni ikibazo ki- gikomeye cyane kuko oh, eh, ukutaro- uka- kutaronka ibyara ku bagore biva ku bintu byinshi Eh, ku isi yose hariho oh, kenshi na kenshi ihindagurika mu mu bintu bya byo byo kugira kuzana imbuto mu bagore harabamwe dizorodere hafi ko ku- ku bantu mirongo ibiri na batatu ku ijana Mm.
hakaba rero n'izindi ndwara zo mu turingoti eh, ku ku bantu bashika nka mirongo itatu n'umwe ku ijana hakaba rero n'izindi ndwara izo bita endometriose hakaba n'ibyo eh, babura ibya- ibyara ata- atawubona neza ikibitumye hakabaho n'izindi eh, n'ibindi bi- bituma eh, mugabo ibikuru bikuru n'ibyo Mm. urakoze cyane none eh, ku bakenyezi tukiri ku bakenyezi bokora iki ahenshi kuri kumbure kwirinda izo ngwara ziba zavuye kuki bokora iki
Eh, u- ubundi imana ya- yari yaremye abantu ibarema neza atata guhendana kurimwo ari abantu bakunda gusomeranira umugabo agasobera umugore ntayerere nta- n'umugabo ntayerere kenshi na kenshi rero bene abo nta ndwara bagira ariko hariho ibyo kurenga ibigo birashika umugabo aka- aka- akarenga ibigo ukajya usanga yazanye indwara indwara zibita za mburugu indwara zibita za sisitisi zishika biri- mu bihimba by'irondoka ry'umu- ry'umugore Mm.
ugaca usanga rero ingorane zi- zi- zi- zira- zira- zirabonetse Mm. Eh, none umuntu yotangura kwikeka ico kibazo nka ryari kuko abantu barubaka ugasanga ntibazi niba ubwo nyine bakwiye guca basama eh, kenshi bi- bitangura kuboneka yuko hari ikibazo mm, hacikiye kingana gute
Eh, ubundi ubundi eh, aba- aba- abubakanye hariho ubu- uburyo bubiri bwo ku- bwo kubipima Mhm.
hari ubwo ku- kubona umaze nk'imyaka ibiri ata- atakiraboneka mu- utarasamira kenshi na kenshi ngaho niho bakavuga ko indwara y'ubugumba ishobora kuba yafasha umuntu hari imyaka ibiri ata muti mufata atamukora imibonano mpuzabitsina ku ku mategeko kenshi na kenshi mu myaka ibiri uba uba wasamye Mm.
iyo urengeje imyaka ibiri kenshi na kenshi ni ukujya kureba umuganga Mhm, mhm, mhm. murakoze cyane rwose reka twakire madame eme ndayizeye ndabwiye ko twamuronse ku murongo wa telefone atubwire nawe ibijyanye no kubana n'iki kibazo urakoze cyane madame ndayizeye kwitaba kino kiganiro
murakoze namwe mwakoze cyane kuntumira Mm. tubwire gato muri make madame eme ninde ko bagiye kukumva babanze bakumenye gato
Eh, jewe nitwa madamu emenda yizeye mfite imyaka mirongo itatu n'umunani y'amavuka nubakanye n'umushingantahe witwa apolinaire nirora tugira dukwize imyaka icumi n'ine twubakanye murakoze Mm, urakoze cyane rwose Eh, none eh, madame ndayizeye tubwire muri make intahe yawe byagenze gute we n'umugabo wawe mwarabanye n'iki kibazo byatanguye gute mwabimenye gute hama utubwire n'ingene byagenze
murakoze cyane twebwe eh, kuva twubakana nk'uko imigenzo yo muri afurika cyane cyane no mu burundi iyo babonye abantu bubakanye ubwo nyine haheze ukwezi abiri batangura kukubaza bati murasama kuko mu migenzo y'iwacu eh, ku- ku- kubaka bisigura kuronka umwana twebwe rero twarabaye ngaho hanyuma harahera amezi abiri atatu ane ndabona yuko atakiriko kiravamwo hanyuma turaheza turavugana n'umushinga ntaharangira ati tugende turondere umuganga waragiye kurondera umuganga effectivement muri iyo centre docteur mbonimpa ariko aravuga Mhm.
imbere yabo hanyuma muganga turamuronka aratubwira ati haracari kare cyane ntitwokwi- ntitwovuga yuko eh, byoba ari ukutibaruka Mm.
ati hari igihe biteba kubera ko igihe kiba kitaragera ati mugabo reka tube turarindira Mm. aho hari mugabo he- twebwe nta aho hari haze igihe kingana gute
hari haheze amezi atanu twubatse Mm.
hanyuma turamubwira tuti basi turabire utugeragereze kuko twebwe twumva vraiment muri twebwe dukeneye umwana twumva byihuta kuronka umwana Mhm.
hanyuma aratubwira ati haracari kare nimurindire mugabo twebwe turamugobera aragerageza taraduha imiti je arampa imiti ndagenda ndafata eh, nsubiye inyuma gato maze gushika mu rugo sike yanje yo kuja mu butinyanka yaciye ihinduka Mm.
nkaza ndasiba ukwezi kumwe nkasiba amezi abiri ndabona yuko bishobora kuntera ikibazo ariko bambwira ngo ni kubera na- naronse ibiro byinshi kuko nagize ubugeni mfite ibiro mirongo itandatu n'indwi nyuma y'amezi atatu nayo mfite mirongo indwi na bine mirongo inani Mm.
baca bambwira ngo petetre byoba ari ibiro umwe mbanze ngabanye ibiro Mhm.
ndagerageza mugabo n'ubundi biranka ndabandanya ndivuza ndivuza imyaka ibiri itatu ine itanu nca ndatangura kuvuga nti ko mbona bitagenda reka nunguruze abajenekologe bose bo mu burundi ngira nasa n'uwabamaze aho hose nzi- nta nta eh, nsubiye inyuma nta na rimwe nigeze nsi- nsigana n'umushinga nawe wanje n'umunsi umwe twama tujana iminsi yose Mhm. ni ukuvuga ko mwajana nawe nyine Kuko twama- bamupima
twajana iminsi yose ngiye muri consultation kugira ngo yumve ibyo bambwira kuko we etape yiwe ntiyari bwashikirwe yuko bamubwira ibyo nawe yokoresha Mm.
rero je ngiye mu baganga hariho aho nagenda bakambwira bati wowe urafite ikibazo c'u- c'ingwara yitwa syndrome polycystic ovarien Mm. ni ukuvuga ahandi nkagenda wumva eh, ivyo nibaza ko muganga araza kubidusigurira yoba abizi kundusha Mhm.
hanyuma abandi bakambwira ati urafite ikintu bita endometriose abandi bakambwira ngo nda- ngo nta ovuration mfise abandi bakambwira ngo ndakomeye Mm.
muri ico gihe rero haca haba intambara nyinshi mu mutima wanje muri couple y'iwacu tuvuga tuti none dufate iki tureke iki ko bibaye vyinshi tuzovuga ngo umuntu by'ukuri agwaye iki bazomvura gute Mm.
rero tuba turatangura turaja mu rwanda ibyo mu burundi turabiheba turaja mu rwanda mu rwanda baragerageza biranka mu bihumbi bibiri n'icenda turagenda muri kenya muri kenya baragerageza biranka hanyuma turatinda turagaruka ngaha
Mm.
duca turicara turatekana jewe ndumva ko vrema twarushe kwama turi mw'ibarabara kuko ibi bintu byo kwivuza izi ndwara iki kibazo cy'iwacu ni ibintu bitwara amahera menshi kuko n'amayegizamu batubwira ko amayegizamu bavuga ngo arazimbutse cyane cyane ko kenshi usanga hariho n'ayo badakora ngaho iwacu mu burundi bidusaba kugenda turonderera ahandi hanyuma ndaheza ndavuga nti turarushe turaheza turafata desiziyo yo kubiheba twicare dutekanye ariko muri mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nimba ntihenze ego bashaka kugira ngo hari iyindi santere yuguruye ngo mu rwanda i kigali yitwa legasi iyo nayo nyine ndayijyamwo baratugeragereza barangeragereza se twose nagiye jyenyine kuko ni igihe igihugu kitari kimeze neza byari bigoye ko tugenda turi babiri hanyuma ndagenda baragerageza ibyo bashoboye barambwira bati taha ndataha nshyitsi ino bisubira kumera kwa kundi ndagenda muri kiriya hospital ndaraba umukinekologe wa nyuma ndarabye vrema mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi uwo rero yantumye ibipimo ndabirisha ibipimo cyane cyane ko yantumye ikintu bita hormonology kugira barabe ingene amahormone yanjye ameze ko apanze neza yose atayiri hejuru atayiri munsi nizo ntegerezwa kugira byose asanga bimeze neza hanyuma asanze bimeze neza nsubiye n'inyuma umugabo wanjye baramutumye gupimisha imbuto ziwe arazipimisha basanga zimeze neza nta kibazo na kimwe afite duca turicara ngaho turavuga tuti ubu rero ko byose byo ngaha byananiranye reka tuve kwiyumvire kujya ahandi duca twiyumvira rero kujya mu bubirigi nta tumaze kwiyumvira kujya mu bubirigi niho natangira kumva ko nanjye ntameze neza hanyuma ntabwo kumva ko ntameze neza ndabibana ngaho ndava ntabwo ibiro mirongo icyenda birakoroka njya ku biro mirongo irindwi n'ine mugabo muri jewe sinumva ko icyo kintu gishoboka kuko nari namaze guta ibyizere ko nabona ngo bikunda nyine ntibikunda nabona bizokunda ariko tuze guterera ahandi kuko numva ari byinshi cyane ibyo bambwiye ari byinshi cyane hanyuma haciye nk'amezi atatu arenga niho mushikana yaramaze iminsi ambwira ati byoba byiza ugiye kwa muganga tukamenya icyo urwaye kuko n'uku kuntu wonze abantu birabatera ubwoba uhereye kuri jewe tubana mu nzu baduhava bibaza yuko ndakumatweta baduhava bibaza yuko ati nakuriye nakumaze rero niho twafata ingingo yo kujya kwa muganga bihendeza itariki zitandatu z'ukwezi kw'icyenda ndetse turagenda twagiye kuri sezari nyine dr mbonimpa niwe yatwakiriye ndamubwira ingene numva ameze hanyuma aca atwenga atwenze ndamuraba njye numva mu mutima adashavuye rwose umuntu atwega ndamubwira ingene kwayo n'ingene yewe aca atwenga atambwira ati ko vrema uri kurumva amasinyi uri kurambwira numva ko ari amasinyi y'umuntu yoba yibungenze nonega muganga ko ntarigira nibungenga na rimwe ntabyo nzi ntabyo numenya arambwira ati inda rero genda bakubwiye tesite do porosesi icyo kintu rero turakigwana ko rwose kuko icyo kintu sinashaka kukigisha kuko cyari cyarampamuye iminsi yose ngiye kwa muganga nicyo kintu babanza kuntuma mfite hotaha baca bambwira ngo mbigurishe tesite iminsi yose ngiye tesite negatifu negatifu negatifu inshuro z'ijana urumva ko biheza bigahamura umuntu hanyuma arambwira ati utayikoresheje rero ni ukuri niwisohokere none wumva no havanda kuvura pakidukwa rero umugabo wacarambira ati wumva twagiye gukora iki ibintu by'ibyo exame ni ngaha nyene hanyuma baheze baguhe amaresita hanyuma amenye ingena kuvura naciye ndagenda ndayigurisha flako ndayitora ngaho nca ndagenda ndatora ibyo bantumye ndazanira mu laborantine ahari emwe ngira ngo ntaratera n'intambwe imwe mva muri laboratoire nshika hanze yarasubiye kumpamagara ati garuka hano ndasubirayo aca arampa hezita ndabye mbona ngo test de grossesse positif numva ndacitse intege sinumva ibiriko biramba ko ndacugumira hariho ahantu badushiriye agatanda ndicara icyuya kirabira kirabira kirabira ndabwira umudamu yari kuri reception yari karatwakira nkamagarira uyu muntu ari hanze ndamudekariza ingene ameze rero umugabo wanjye acaraza ndamubwira ntiheraba ibyo bintu arabiraba nabo ntiyabyumvise ndavuga ngo reka tubishyire muganga ibyo turabishyira muganga tubishyiriye muganga arabiraba yari afite akaradiyo arakunda ari umuntu akunda akunda kumviriza utuntu tw'ikirundi ndamaze kumubona arakunda kubyina yari afite akaradiyo ariko arumviriza indirimbo y'ikirundi arabyina aratamba arasubira araryoherwa kudusumba rwose rero
aho hari inyuma aho hari inyuma y'imyaka ingahe none gaheme
y'imyaka icumi n'itatu Mm.
Yego. hanyuma rero niho umugabo wanjye yatamubwira ati jewe rero ibisi ndabyemera nza kubyemera ari uko umugiriye ekogahafi dogiteri haterega n'ubundi nicyo cakurikira nta kindi cakurikira ari iyo ekogahafi nyene acarangira ekogahafi hoho rero acaratwenga wose acambwira ati none umuntu amaze amezi atatu n'iminsi icenda mu nda yawe ntawe waruzi amubwira reka ntabona
Mm.
reka n'ukuri ntawe narinzi
Mm.
rero ibintu bica byinduko Yego. Uraza tukakicara tuguma ngaho tutekanye Mm. En- sinari ndabizi yuko ari na Dr Mbonimpa Barnabe yaguhaye iyo nkuru nziza ariko turanezerewe ko Yego.
turi kumwe nawe ibibazo byinshi araza gushobora kubyishura Ah, uraza no kutubwira n'ibindi ku bijyanye n'intahe yawe n'ibyo wabayemo nk'u- nk'umukenyezi eh, kumbura utera intege uha impanuro abandi bakenyezi mu byo washoboye gucamwo ariko tugarutse ku, ku ntahe yawe eh, ibyo twumvise kumbure twumvise umengo barashimitse cyane kuri wewe nk'umukenyezi nk'uwo yari afise ikibazo Ah, turaza kubigaruka ko ah, wanavuze n'indwara syndrome kumbure muganga yobanza akadusigurira iyo ariyo boba barishoboye kwibaza ko ariyo Eh, docteur iyo ndwara widusigurira muri make kuri bamwe bashobora kuba bibaza ko bayifise iyo syndrome yavuze madame ndayizeye niyi
Eh, mbanje kumuramutsa uwo mupfasoni eh, nda- ndayizeye kuko numva aryoheye wari umwibuka Eh, hari iki oya oya bura umuntu arakora ifiriza aramani kenshi nta- nta- ntabikurikirana Mm.
ariko ubu eh, arangiwe ko numva avuze ibintu bikunda kubakira aba- abapfasoni bakazorondera bakazokwihebura ariko eh, nkagomba kuvuga nti yuko imana nayo irafise ukuntu ikora iracisha umuntu mu mageragezwa yaraba ingene kwihangana ubu rero ndashimye ko yihanganye ariko rero ndashimye ni- n'ingene byagenze kuri ibyo nabyo warumbagije bya syndrome polycystique eh, ni ukuvuga ko nuze hariho ibintu oh, by'inkabuze mu mubiri cyane cyane bita hyperprolactinemia iyo niyo ituma kujya mu ma- mu butinyanga bijya biratana igihe kirekire hanyuma uko byari bipanze ingene aha mu- mu- umushinga ntayihura n'umugabo hageze kenshi na kenshi biba ngo haheze nk'indwi zibiri ugasanga birabagora kumenya mbega bo- bo- bona- bo- bonana ryari kubera ko ba- bataba bara- barataye ibyizere nti- ntiba- ntibamenye ingene ihamarega iradozira ntibazamenye igihe urubuto ruba ruhishiriye ntiba- ibyo rero nibyo bikunda gushika kenshi na kenshi rero bikunda gushika ku bantu bafite iyi nkabuze yitwa poragitine nyinshi igaca ituma ntuze imbuto z'umugore zidakura neza kenshi na kenshi rero umuntu acamuha umuti utuma izo mbuto zikura Mm.
euh, bayita les indec- les indecteurs de l'obulation ariko ntibyaka ko habamwo kwihangana kwinshi no kwitonda kwinshi ko byinshi ubigize iyo syndrome polycystique irashobora irashobora gukomera cyane Mm.
Eh, Ndumva.
ari hanyuma rero aga- agaca urubuto ruhishira mm, byarategekanye hanyuma bigaca bikunda Mm. Dr tukiri ngaho nyene izo mbuto ziba zaratewe n'iki eh, ni ibintu umuntu avukana canke ni ibintu bishobora kuba vyaraje kugira izo mbuto ntizikure neza nk'uko bikwiye
Ni- kenshi ni ni predisposition y'u- y'umubiri wiwe Mm.
kuko ubundi kuva ku myaka cumi n'ibiri umuntu ajya mu kwezi rimwe rimwe mu kwezi rimwe mu kwezi rimwe mu kwezi iyo rero ibyo bya bya mize iperiporatinemia byaje urumva n'inkabuzo iri mu maraso ikaba nyinshi igaca ituma ibyo byo guhererekanya imbuto ingene amaregeraza bitatana umuntu ntashobore kubikurikirana neza nicyo kibituma iyi periporasitini
murakoze cyane rwose radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na dr mbonimpa barnabe wo mu burundi ariko aradufasha gutegera neza ikibazo cyo kudashobora kwibaruka haba ku bagabo no ku bagore Eh, turi kumwe kandi na madame eme ndayizeye ariko araduha ubutumwa u- ubuhamya bwiwe intahe yiwe ku kibazo cy'utuga- ku- cyo kudashobora kwibaruka ikiringo cy'imyaka cumi n'itatu Ah, nawe nyine turi kumwe ku murongo wa telefone turafise n'abanywanyi b'ijwi rya amerika nabo nyine bifuza guterera gushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro Ah, tubanze tuje ku murongo twakire jean de dieu amahoro neza jean de dieu jean de dieu alo
alo jean de dieu turi kumwe
ego ndakumva uraho neza
ego ndashima eh, ikibazo canke iciyumviro kuri docteur canke madame ndayizeye
Mm. hanyuma njyewe icyo mfite ni umubaza Mhm.
hanyuma nisunzeho mu kibano iwacu mu buramyi no mu kirundo biraboneka ko kenshi na kenshi iyo bishitse nk'umuntu w'umupaka akabira nk'umugore akabura umwana kenshi na kenshi usanga mama ataha ifane ku mugore ati niwe yagize icyo kibazo kugira ngo ntabyare umva bamwe baramwagiriza ko ari uwo ari ngombwa ariko ntibatahure yuko n'umugabo ashobora kumushikira hanyuma nje nanjye nisunze akora udutera tubwiye tubwiye byinshi ariko nagomana mu bazi ikibazo kimwe n'ibya byo kunda asigurire esike ibyo bintu ni umuntu arabivukana cyane birahinduka bivaye n'ukuntu ubuzima bugenda burahinduka igice cyamenya n'icyo hanyuma yongera yambwira none ibyo bintu mbega birashobora gushyika umugabo nawe akaba yaravutse akomeye hakaza guhinduka hanyuma ku buryo adashobora kubyara dushobora gutahara kugira ngo twese dutahure kugira ngo ibintu bireberanira Mm. urakoze cyane jean de dieu Eh, kumbure bimwe mu bibazo byawe dr yari yabisiguye gato ariko ashobora kubigarukako ku bijyanye n'uko umuntu ashobora kuvukana iki kibazo ariko dr uciye ubwira ko ukatubwira ku bibazo by'umugabo kuko nabyo nyine jean de dieu yarabibajije umugabo wewe eh, ikibazo biba biba byagenze gute nicyo kimwe n'umukenyezi eh, wewe ikibazo ah- ahanini kiba cyavuye ku ki
Eh, ura- urakoze urakoze n'icyo kibazo na kinini kiratumoye U- urazi ko uyu mwa- iyo umuntu avutse avukana eh, ashobora kuba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa ari umuhungu akiri mu nda atatangura gutandukana n'ibyoba umukobwa uzoba umuhungu rero eh, kenshi na kenshi akunda kugira i- igihe ngorane akunda igitu gitu gitu gikunza gutera ntizeye kw'imbuto zitabaho kenshi na kenshi n'ingene imbuto zikorwa Eh, kenshi na kenshi be ku ku- kana k'agahungu kavutse ni ukugapima ugakora mu kudutenga twa ukumviza ko harimwo tujya tu- tu- tu- tu- tu- dutenga twa tubiri kenshi na kenshi ko ku bana kugeza ku myaka ibiri utu- utugara eh, mu kirundi bavuga ko ari- ko ari utubya tuba turamanuka ngo tuje mu- mu- muri sikoroto mu- mu- muri ayo matenga ngo tumanukeyo Mm, muri iyo turiya- re- are- arengeje imya- Mhm.
iyo arengeje imyaka i- ine bataramukora ngo batumanure tuje hiyo hasi kenshi na kenshi i- i- i- utubuto twiwe duca tuyenga tuyenze ad- ni ukuvuga ko hari umwana azobaho ata- atagira impanga Mm.
nicyo gituma ubona no ku bikoko eh, amatenga twa- ari hanze nka kurya ubona impene nka kurya ubona ingurube nka kurya ubona n'umuntu uri ngaho hasi mugabo bisa n'ibiri hanze Mhm.
ni ukugira ngo u- u- u- temperatire y'umu- y'u- y'u- y'umuntu tuza turahise zidogere Mhm.
zibe zigituriye nya- nya- nyandanga zi- ziba zitaranakomera Mm.
byakare ko ntuze utwo dutenga twatumanuka epfo kugira ngo tujye turahura n'akayaga ntigishyurirwe cyane E, kuko ntuze kenshi na kenshi nico icyo giturira intanga ugasanga umuntu twagumye hejuru twarayenze ntitukiriho bikaka rero ko umushiririye acafata uwo mwana akamanura nyadutenga akadushyira muri muri iyo muri muri ako gasaho ko ngaho munsi akabita amatengatwa kenshi na kenshi nicyo kibituma ikindi kibituma ni ibintu bita barikosere ni indwara ituma imitsi yihinga ngaho hafi yo mu ngandu ugaca usanga rero ntibizamuza amaraso akwiye urumva ntizabayeho icya kabiri rero ni muzeyi uturingoti tuvana nyambuto nyine mu matenga twe tukabizana mu gihimba cyo kirondorwa kugira ngo gisoke hanze birashobora kugira igituntu icyo bita kiberikirose ugaca usanga ni ingorane hano ikindi ni ikintu gishobora kuzana amaforomasiyo umwana akiri mu nda ugaca usanga icyo gihimba cyo kirondoka kikimeze neza kurabona ko ako gatoboro kazana amasobe kazana n'imbuto kari obu obu igihimba cyo kirondoka nubwo washobora gusanga rero ako gatoboro kari munsi kandi kari mu mero mu mero igihimba cyo kirondoka ugaca usanga rero gisohotse gisohokera ahatameze neza ntazobore kuzidepoza mu gihimba cy'irondoka cy'umugore wiwe ibyo ni byo bikunda gutuma ababura irondoka urakoze cyane ari ku gice cy'umugabo
urakoze cyane dogiteri urakoze cyane uravuze ku bijyanye n'umwana akiri muto kumbure mu kanya uraza kutubwira niko ibyo umuntu akuze ushobora gukora kugira ngo abungabunge amagara yiwe mu bihimba by'irondoka ndazi benshi barabyiteze tugarutse gato kuri madame ndayizeye ikibazo twumvise ko waragize ibizamini byinshi n'umugabo ukumbuye yaragize ibizamini byinshi nawe nyine baramugiriye ibizamini muri icyo gihe mwabyifashemwo gute izo ngorane mwagiye murajamwo mwumvikana gute kugira ngo ntihabe icyuka kibi hagati yanyu muri icyo gihe
murakoze cyane twebwe amayegizame ku bagabo ntibihenze si menshi amayegizame ku bagabo uko nabibonye yewe nabonye bamutuma egizame yitwa superimogaramu ni egizame bapima imbuto z'umugabo bakaraba ko izo mbuto zikomeye zifite icyo nakwita vitesi ko zifite vitesi yuko zoshobora guhura n'urubuto rw'umugore bagashobora kubyara bararaba yuko zikwije ibyangombwa n'ingene zigenda ibyo nibyo nabonye n'ama infection barapima n'ama infection mu bagabo n'ibyo egizame nabonye ariko mu bakenyezi ni nyinshi nyinshi cyane hariho n'ibyo ntibuka nyinshi cyane kenshi abakenyezi nibo bagirirwa nyinshi rwose
wabuze n'ikibazo c'amafaranga mwagiye murariha nk'ikizamini c'umugabo canke iciwawe caba kiri nkangahe
bivana bivana n'amavuriro n'amawopito kuko hariho nk'aho twagira ibakwe tugasanga nk'iyo egizame badutumye turashobora kuyikoresha mu bitaro bya leta ko dufite mituweli ugasanga iyo egizame irazimbutse turashoboye kubenefisiya ko iyo iyo mituweli dufite ikadufasha hakaba n'ayandi ma egizame twakora duhinze kujya mu bikorero twabo abo bita abapirive ugasanga ayo ma egizame arazimbye cyane ayandi tukababwije no kujya kuyakoresha hanze yumva rero sinavuga ngo egizame ngo nangahe byavana n'aho wagikoresheje
urakoze cyane dusubire ku murongo wa telefone twakira abanywanyi b'ijwi rya amerika turafise fidele fidele uratwumva neza
ndabumva ndabumva amahoro neza
ni mahoro ikibazo cyangwa icyumviye
ikibazo ni ubumenga n'utumbaza
subiramo ntitukumvise neza
ati ni ubumenga n'utangira ikibazo nababaza ati mbega iyo serivisi hino iwacu mu gihugu cy'u Burundi iyo- iyo- irabaho
ni ikizamini uvuze bwa fidele ntitwumvise neza
nsubiremo Eh, iki- ni ikibazo ca ni ikizamini uriko urabaza
eh, ni ikibazo n'umu ndabaza Aha.
ati iyo serivisi ino iwacu mu burundi irahari iyihe serivisi
Mm.
iserivisi yihe ga fidele
Ja, iserivisi yihe ubaza
iyo yo kuba bokora izo ntanga bakazi- bakazishyira mu- mudamu hanyuma akaba yobyara umwana
reka kumbure muganga asobanurire neza uriko uravuga s- ibi- burya buhinga muganga ariko aravuga umuntu umwana akiri muto bomutwara ko kugira ngo bamukore kugira ngo ntazogire ikibazo niyakura
Eh, yego eh, dr Ha- mbonimpa izo serivisi uriko uravuga zirabaho mu burundi ziraboneka kenshi aho ariho hose umuntu yoja
Eh, ubwa mbere bwo na na- nk'uko navuze eh, umwana akivuka Mhm.
imbere y'uko ashika imyaka ibiri umumama wiwe akiri ku bibero akwiye kumukorakora kugira ngo yumve ko mu- mu- muri utwo tu- tu- tu- ndatu- ndatwita utuza udusaho turimwo turimwo udu- mu dusaho harimwo udutetikire Mm.
nyina niwe atangura kugira rediyagonositike akiyongeta kimwe ko bitamani kuko nakubwiye ashikanye imyaka ine bataratumanura uwo mwana aba- baba barizeye agenewe yiwe ibe- imeze ne- imaze kumera nabi ku myaka ine ni- niho bak- ba- bakwiye kutumanura kugira ngo badupfikishe tugume muri ka gasaho kari hanze pratikima Mhm. Mhm. iyo bibaye aga- akarinda kura iyo bibaye akarinda kura naho nyine baca bategerezwa kumu- kumubaga iyo bibaye iyo bibaye bakibagira cyangwa ntibabibone kurenza imyaka ine urumva arengeje arengeje imyaka ine nyatuntu twiwe tuzobutubuto tuba twamaze gusha Mm.
Eh, vyakare ko nyina abitora hakiri kare kugira ngo uwo mwana bamugarukire hakiri kare Mhm. Mm. urakoze cyane reka twakire n'uwitwa arsene ku murongo wa telefone arsene amahoro neza arsene uratwumva alo arsene Arhe- arsene ndumva atariko aratwuma canke telefone iramugoye radiyo ijwi rya amerika isaminaniri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga eh, mwumva buri munsi ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo vy'abakenyezi n'abigeme muri kumwe na oriane tanga ishaka reka tumira amate turagaruka turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika isamiraniro washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na dr mbonimpa barnabe i bujumbura mu burundi turi kumwe kandi na madame eme ndayizeye Eh, dr ariko aragerageza kudufasha ku- kumenya no kumenya byinshi ku bijyanye n'ikibazo cyo kudashobora kwibaruka haba icyo kibazo kiva ku mugore cyangwa ku mugabo eh, madame imenda yizeye ariko aradufasha kumva ubuhamya bwiwe no kumva ibibazo ah, amakupure cyangwa abubakanye bagira iyo icyo kibazo cyo kutaronka umwana kibaye Eh, tugarutse kuri wewe madame ndayizeye wotubwira ah, cyangwa ugatanga n'impanuro ah, iyo umudamu afise uwo babanye adatahura ikibazo canke ntiyihangane eh, uwo mudamu yokora iki mu vyo wagiye urabona Ah, kumbure wowe ushobora kuba utaciye mu bibazo vyo kutumvikana n'umugabo ariko hariho benshi cane usanga iki kibazo kibagwako eh, kikabamerera nabi kikabahindura Ah, wohanura iki umudamu yoba ariko araca muri ivyo bibazo warabiciyemwo imyaka cumi n'itatu
murakoze cyane njyewe nibaza ko ubwa mbere ibyo kugira ngo bibe murinde mushika aho umugabo atumvikana n'umugore ni ukuvuga ko kuva icyo kibazo mukikimenya mukabona yuko mutariko muribaruka nk'uko abandi bi- bibaba ko kirazira ko munuma umwe ngo abitware muri we uwundi ngo abitware muri we bimukomeretse ni ikibazo mwese mutegereza kwicarira mukayaga mukaganira mwumvikana kuko akenshi abadamu n'abantu uko ndabazi jewe uko meze iyo mfise ikibazo muri jewe sinkora ari tugisangiye n'umugabo ari- ari ico cerekeranye n'urugo canke c- cerekeranye n'umugabo ndamwegera nkamubwira nge numva bimeze uku twobikora uku twobikora uku ariko abagabo n'abantu nabo niyo bavyumva- bavyumva ntibashaka kubipartaja bashaka ko bigira mu mitima yabo iyo rero bimaze kuja mu mutima wawe bica biba umutwaro ucuba umusaraba rero ni ni byiza ko mu rugo bayaga nicyo kintu ca mbere ni byiza ko mu rugo bayaga kuko iyo mumaze kuyaga murabyumva kumwe mugatahurana mugasaba impanuro bibaye ngombwa kuko hajya mu kibano turabana n'abantu ugasanga harimo abantu b'abapfasoni b'abashingantahe mushobora guhanuza kandi bakababera ababyeyi by'ukuri nk'uko harimwo n'abo usanga aho kubafasha ari ukubateranya ni ukuraba rero mukaraba abagenzi beza abantu bakuze abantu mwebwe nyine mwumva ko babasika ku nyota abantu bibanga mukabahanuza mukumva icyo babahanura ariko ikindi nacyo cyane cyane hejuru y'ibyo ni uko abagabo bobera inkingi abagore babo kuko abagabo benshi iyo bamaze kubona ko icyo gis- kibazo gifite mu rugo abagore batabaheba ugasanga muramukazi waraje aramwitwitaje ko mm.
aho ni induru ugasanga nabo uko araje aramwitwitaje
Mm. turumvise telefone ya madame ndayizeye iracitse ariko turaza kumugarura turamugarura ku murongo wa telefone reka duhindukire gato kuri docteur docteur mu byo wowe wabonye nk'umuganga nk'umugabo abagabo kenshi bakosereza hehe nk'uko madame yareka arabivuga ni uko kumbure babigumizamwo canke ni uko batinya kuja mu baganga akenshi aho wabonye bakosereza ni hehe abagabo Mm. na muganga turabwiwe ko nawe nyine telefone iracitse Eh, na telefone yariko aragorana gato mu burundi kumbure reka twakire abanywanyi Eh, reka kumbure hariho indirimbo ah, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u burundi aheruka gusohora eh, indirimbo ivuga ukuntu ah, ababanyi bakwiye kwifata canke umukenyezi yakwiye guhabwa agaciro mu gihe ico kibazo kihabaye Ah, mu gihe amatelefone ariko aratugora gato reka twumvirize ako karirimbo ka madame denise nkuru nziza
urabizi batatu mbaze ngaha muri iyi nzu bazi ko iyo karibu yiwe wabona kuva ndumva inda yawe n'umuboyi ujya ateka injya tugira uko bafise n'incamazi inda yawe yaba iminsi yose igomba kuzura ibiharage iz'abandi bagore zuzura abana Puh. Ziba! Ziba! Ziba! Ah, atari isi ha mu nzu umukenyezi nk'uyu yagenze guteka umukenyezi ariko nziza mbuze ibyana yego kaya none mwaripimisha
ndarabyara mumbariza amaze gukora mbere kubimenya wagiye kwa muganga mutaraja kwa muganga ntavyo mumenya
elukana dusoma mu gitabo cya mbere cya samweli mu gice cya mbere yarashyigikiye umugore wiwe yitwana hanyuma imana irabahezagira ibaha umwana w'umuhungu yitwa samweli umuryango utarondoka rondera kumenya amakuru ku byerekeye ubugumba mwipimishe kandi mwegere abaganga bakenyezi mumenye neza yuko mufise agaciro karengeye kubyara gusa mukenyezi ico waremewe
radiyo ijwi rya amerika yo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi denise nkuru nziza yaririmbye ako karirimbo atera intege abakenyezi aho bari hose kugira ngo ibibazo bariko baracamwo eh, vyerekeye ukudashobora kwibaruka ah, ntibashobore kubyicanamwo bonyene ariko bamenye yuko bafise agaciro ah, n'ibindi- n'izindi mpanuro nyinshi muri iyo ndirimbo Eh, turabwiwe rero ku murongo wa telefone ko twashoboye kugarura dr mbonimpa barnabe telefone yari yacitse kandi na madame eme ndayizeye nawe nyine telefone yari yacitse ariko madame eh, ndayizeye ariko aratanga impanuro reka tubandanyirize aho yari ari madame ndayizeye
urakoze nari kumvuga nti abagabo bakaba inkingi z'abagore babo kugira ngo umugore ntabe umuntu kubera mu kibano iyo umukenyezi atararonka umwana ni ukuvuga ngo benshi baramwicisha ko uhereye ku muryango yagiyemo aho ndavuga baramukazi we aho bashatse kuvuga n'abukwe umuntu wese amuciye ko aramutera umugere amutuka ibyo ashaka rero iyo umudamu avyiganiye umugabo wiwe ni byiza ko umugabo wiwe amubera inkingi aka- akababwira ko umudamu yaremewe kubyara gusa hari ibindi bintu dushoboye ni byinshi cyane eh? akamufasha akamuherekeza kwa muganga hari ikintu mu kibano asubiye inyuma bakunda kuvuga ijambo ryimbabaza cyane mu buzima ngo ingumba ingumba ibyo si ibintu byo kuvuga si ikintu cyo kubwira umuntu muzima U- ingumba bayivuga ku bikoko rero no kurindira igihe umuntu bakamuha umwanya imana irema aho ishakiye kandi imana irafashwa rero a- ayo majambo ababaza ac- ababaza mu mutima nibayareke bareke kubita abo bantu ngo ni ingumba birateye isoni kubona warubatse kuvuga ijambo nk'iryo ejo ukazibona uwo muntu aribarutse birababaza cyane uca uja he wamwise ingumba mureke abeho gushika umunsi imana izamuhamagara niho uhebura je niyo prinsipe yari muri jewe navuga nti nzohebura kubyara ari uko mpfuye mugabo mu gihe umuntu akiriho byose birashoboka abagabo ikindi baherekeze abagore babo kwa muganga nabo nyene bipimisha erega iki kibazo si ikibazo c'abakenyezi gusa hariho n'abagabo benshi bakibaruka mugabo kubera ko iyi imico y'abarundi n'isi yose ikibazo kibari mu rugo n'abakenyezi nibo batabyara Yes, hariho n'abagabo benshi batabyara batabizi urumva rosete y'uko ashobora kurangura amabanga y'abubatse izo mbuto zigasohoka we muri we yakwiye azi yuko ico gikwiye uko siko bimeze ntibegera abaganga abaganga babaha impanuro baherekeza abakenyezi babo kuko niyo tugiye kwa muganga bakubwira bati subira inyuma genda n'uwo mwubakanye kandi ico ni ikintu kiza cyane nkwiye no kubwira abaganga barakoze cyane kubona ata mukenyezi yoza kwa muganga wenyine cyangwa umushinga ntago aze kwa muganga wenyine batazananye hanyuma ikindi kigira kandi ni ni ni ugukunda uwo mupasonire namukunde aguma amuha agaciro ahari abone ko ari- ari- amwishimiye by'ukuri kuko jewe ndazi ko muri muri muri couple y'iwacu nicyo kintu cyama gitangaza abantu baratangazwa n'ukuntu iminsi yose aho umugabo wanje ari mba ndahari imanza zose mba mpari tugatwenga bakabona nyene tubibayemo nk'ibintu bisanzwe kandi je nagenda kubwire ko gushika kuri no saha hariho abantu batari bazi ko je nkafise umwana kuko sinigeze ndeka kuba jewe nagumye ndi jewe mukenyezi guma uri wewe wewe nyene uko imana yakuremye ako kanyamuneza imana yakuremanye kagumane gutyo niwakagumana n'abo bantu bashaka kugustigmatiza ntibatoronka aho baca bazomenera hehe ntahahari ntahahari wowe wenyene uryoherwe imiryango i- i- itwankuhaje aho kutureka twe twenyene imiryango nidufashe idutera intege aha nagomba gushimira cyane cyane nivuye inyuma imiryango yacu yaradufashije cyane wo muryango w'iwanjye wo muryango nagiyemo baradufashije cyane bakadutera intege abo dukorana n'abakorana n'umugabo wanjye baradufashije rwose baradufasha mu byerekeranye n'uburyo kuko harageze igihe turabona ko tutakibishoboye baradufashije cyane turajya muri kenya ibintu bikomeye baraduha amafaranga baradufasha imana ibahezagire cyane aho bari hose abari mu burundi abari mu mahanga abadutereye igisabisho imana ibahezagire cyane ni ukuri ibyo ni byo bintu bakeneye turakeneye ko abo bantu bate- baterwa intege babaterera igisabisho uzoronka uburyo abahe kuko nk'abaruguru babo ndazi neza yuko ikibica turetse na bino ni ni ukubura uburyo bari babikeneye mugabo ntibashobora kwigeza kuko ibyo bintu bitwara amahera menshi iranga byagiransabe leta y'u Burundi idufashe iyo miryango iyigwane ko kujya abagendana umugera wa sida hariho abantu babafasha kujya abantu barwaye diyabete hariho abantu babafasha kujya hariho abantu barwaye imitima bakabatwara hanze nibadufashe kuko narabonye yuko nyakubahwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu iki kibazo asa n'uwagifashe mu ntoki ahari abari hafi yiwe abashobora kunyumva nagira ndamushimire ndamubwire yuko turamukeneye turamukeneye muri iki gihugu abakenyezi bafite icyo kibazo muri ino minsi ko fondasiyo ubuntu yagiranye partenariat na fondasiyo merc nibadufashe turi prete gukora igishoboka cyose kugira ngo vrema tujye imbere iki kibazo gihere bazigishe mu masengero kugira ngo iyo miryango ireke kuba iciro ry'umugani Murakoze.
bayifashe mu masengero bazigishe mu Yego.
migambi bazigishe hose ahashoboka hose bazigishe mu bakobwa urakoze cyane uyu ni madame emenda yizeye yamaze imyaka cumi n'itatu adashobora kwibaruka ariko ubu unye araza kutubwira imana yaramuhezagiye araronka ikibondo nsubire mpindukire kuri dogiteri nubwo turi ko turaja ku musozi w'ikiganiro ariko eh, birakenewe cyane ko twumva ah, ikibazo kiba kiri nko ku bagabo haba ku bijyanye n'amagara yabo cyangwa ku nyifato zabo dogiteri nk'uko nari nabajije mu byo wabonye abagabo bakore- bakoso- bakoshereza ko haba uku kuntu bifata canke eh, uku kuntu eh, batinya kumbure kuja ku baganga wewe kuri mwebwe mwasanze ikibazo kenshi kiba kiri hehe nk'iyo mubakiriye canke n'iyo muriko muraganira nabo
Eh, urakoze kandi oriyani Em, abagabo eh, aha mu gihugu cy'iwacu dufise ingorane y'imigenzo y'i burundi nta mugabo aba ingumba ariko iyo habaye ikibazo nk'icyo cyo kubura umwana mu rugo biba biraba abo nyene bubatse kenshi na kenshi abo mu- mu dukunda guhu- guhura umugore niwe atangura ku- kugira eh, eh, umutima uhagaze kenshi akizana ngomba nshimire umutambukanye w'umadamu ndanyizeye kuko bama bari kumwe I- iryo iryo ni iteka rikomeye mu rugo kuko barashyigikiranye ikibazo cy'umwe kikaba icy'uwundi baronka inyishu ikaba iya bose Eh, bagashyigikirana icyo urenda gishimye ikindi nabonye ni uko o, mu- mu- mu- aha iwacu mu burundi eh, abagabo barikubira kandi bakunda gush- kubyishiramwo ubwa mbere ugaca usanga nibo bariko bararyagagura abagore nibo kurumva ko mu mu kirundi nta mugabo ari ingumba Eh, ariko ingorane iriho ni ababiri kandi kenshi na kenshi mu bo dupima dusanga ikibazo kiri ku bagabo kenshi na kenshi mbere yuko kiba mu bagore mu bagore akenshi na kenshi twabonye ko biva ku ku nkabuzo inkabuzo mbega zaje gute zaje gute zikurikirana gute mbega eh, yagize puberite gute ni ukuvuga ubugimbi bwiwe amabere yarasonze yaragize ubwo bwoya bwo mu- mu- mu- bwo hepfo yaragize ibyo byose umuntu arabikurikirana mu bagabo naho ntabivuze hamwe batabigize neza uca usanga kenshi na kenshi ari ari ayo matenga twayiwe atamanutse ngo ajye muri kajya gafuko kenshi na kenshi rero nicyo gituma uca usanga imbuto ziwe zarahiye agasuka amazi gusa atagira mu imbuto abagabo ni diagnostique ya mbere igirwa na nyina akiri ku bibero bya nyina nibo batangura kubibona ati none kututuntu tutarimwe n'ibiki bagaca bagenda ku muganga akabibabwira hakiri kare murakoze cyane rwose ibindi bishobora gushikira abagabo ndavuze ko ari ibintu by'indwara izo za diyabete izo za za za za zikunda kubashikira bagaca bata iby'ubugabo byabo bwa kare cyane cyane kwipimisha mukagenda ku muganga araba ibyo by'irondoka akayabyiye akaza ari babiri kwa muganga
uyu ni dr mbonimpa barnabe akorera kuri centre césar i bujumbura mu burundi dr kumbure nawe nyine udukundiye telefone zawe dushobora kuzishyira ku rubuga rwacu rwa facebook abanywanyi bakakurondera bakashobora kuronka n'izindi mpanuro hama nawe madame ndayizeye eme wakoze cyane rwose kubona nawe witabye kino kiganiro kubipfuza kugushikira no kukuronka izindi mpanuro zawe nawe nyine mwadukundira abanywanyi baraza kuronka amakuru yanyu ku rubuga rwacu rwa facebook n'abatashoboye gushikira ibibazo n'ibyiyumviro twari tubafise ku murongo wa telefone nk'uwitwa octave kuri facebook yacu ikiyago kirabandanya murakoze cyane rwose mwe mwese rero mwaduteze amatwi mwashikirije ibibazo n'ibyiyumviro muri kano kanya reka tubasubire tubashikiriza ka karirimbo k'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi denise nkuru nziza kajyanye n'ikibazo twari ko turavuga uno munsi murakoze cyane
isi hamwe nk'uyu yagenze guteka mu kenyezi ariko nziza mbuze ibyana yego kaya none mwaripimisha narabyara mumbariza amaze mbere kubimenya wagiye kwa muganga mutaraja kwa muganga ntavyo mumenya